radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho ikisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura turi kandi kuri wa eshatu radiyo yacu viyowe akadomo komu urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho facebook x instagram na youtube ni vowe radiyo yacu hano washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko inshuti z'ikiganiro muri sanga turi kumwe muri aka kanya nk'uko mushobora kuba mwabibonye ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika uyu munsi turaganirira ku cyizere icyizere ni iki umuntu atangira ate kukigirira uwundi cyangwa abandi ni gute gishobora kugabanuka cyangwa kuyoyoka cyangwa se kikaniyongera binyura mu zihe nzira cyangwa mu bihe byiciro ibi bibazo n'ibindi turi buze kuganiraho kuri iyi nsanganyamatsiko nibyo tugiye kuganira n'umuhanga mu bumenyi bwa muntu twabatumiriye muri iki kiganiro muri sanga Dr Albert Gakwaya uh, Dr Gakwaya ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nanjye ndabishimiye
ye reka rero insanganyamatsiko tuyihera imuzi tubaza ubundi icyizere ni iki cyasobanurwa giti
icyizere nagisobanura nk'umutekano umuntu agera muri w'indani ndetse no kwizera no gutuza umuntu agirira nanone ntabwo icyizere umubano afitanye n'undi cyangwa afite ikindi kintu
rero uko gutuza uwo mutuzo ibyo byiringiro umuntu yavuga wenda bitajegajega ku kintu runaka biza ryari bitangira kwiyubaka mu muntu gihe ki mu zihe mpamvu
ibyo bintu bigenda mu bwana bwacu mu bwana bwacu ko muri ya mezi cumi n'umunani abanza niho bitangira kugenda byiremarema mu muntu bitewe n'umubano umuntu afitanye n'abamurera cyangwa se n'umubyeyi we cyane cyane muri ya mubyeyi tuvukaho ari we mubyeyi w'umumama niho iyo amubaye hafi iyo amukunze iyo amuhaye icyo yifuza akakimuhera igihe ntakimuhe by'umurengera akakimuhera igihe kuko hariho n'ababa batabishobora kubera ko abo bana kenshi igihe hari igihe hari abana bavuka bakavuka ku babyeyi bahita bagira icyo bita ya depresiyo twita depresiyo postpartum igatuma umubyeyi atabasha kubona gusoma gusoma ibiri icyo umwana yifuza icyo umwana agira mu mbabare nda ahantu hari umuntu winjiye asa nkaho arimo kuvuga ubanza atabonye ko hari urimo kuvuga ikintu ntimukeke ko ari byo urimo kugira mugiriye icyizere nawe nuko rero babana rero wa mutuzo nta umuhe wa mutuzo nta ntamuhere icyo akeneye igihe wa mwana akazageraho akarema muri we ka kantu ko kutagira icyo bita eh, nyine icyo kintu cyitwa icyizere Eh, icyizere cyane cyane kizahinduka icye kitari cyiza Eh, noneho icyizere eh, ku bandi nacyo kikaba ikindi kika- akagiteramo akajagari ibyo byakunze kuvugwa n'umuntu witwaga bolbi ndetse n'abandi bitwa ba meron Ainsworth nibo bakunze ku- banabikozeho n'ubushakashatsi ndetse bikunda kugenda bigaragara mu- cyane cyane aho uwabiburiwe wagiye agira ingorane mu buzima bagenda basa- bakora kuri iyo nzira yo kubura icyizere uko tugenda twigira imbere niko ngenda ngisobanura niko ngenda ngitangamo ingero ntanga n'uko bigenda mu buzima bwa ru- bwa buri munsi ibyo duhura nabyo mu makirinike aho rero n- niba mbyumvise neza ni ukuvuga ko mu mu nteruro cyangwa se eh, mu iterura umwana akivuka uburyo afatwa n'umubyeyi we n- ni imizi y'icyizere imwiremamo ashobora kugirira abandi cyangwa ikindi ni ukuvuga ngo bihera mu buhinja
E, bihera bihera mu mu- mu buhinzi cyane cyane ariya mezi cumi n'umunani ya mbere bitabujije ko nyine na no mu nda y'umubyeyi e, umwa- umubyeyi yagakwiriye gufatwa nk'umwamikazi kugira ngo kugira ngo ha- bi- bi- biremere wa mutekano nyine ndagaruka ku mutekano hagaruka n'ikintu cyerekeranye no- n'urukundo wa muntu yigirira wa muntu ntazabasha kwigirira kuko byose bigenda byiremera muri ya- muri ya nda ya wa mubyeyi noneho nyuma avutse aho bigaragarizwa rero by'umwihariko aho bigaragarizwa aho aherebwa cya kintu o, yifuza yarira eh, bakaba bamuhaye icyo yifuza yababara bakaba bamuhaye icyo yifuza kuko ntabwo umwana iyo akivuka amenya ko atandukanye n'uwo muntu uburyo bwe bwonyine bwo gutanga mesaje cyangwa se bwo kwerekana ko atameze neza ni ni na- nu- ni ukurira noneho rero iyo o, bikozwe bigakorerwa igihe akanaganirizwa utuntu twiza twinshi akanakorakorwa ni- ari byo bita ampati ni- bi- bi- bimubyarira ah, ikintu cyiza cyitwa ah, bimubyarira ikintu cyiza cyitwa wa mutekano ari wo ucya- u- uzabyara icyizere cye bwite noneho hakazabaho n'icyizere azagirira abandi atangiye kumenya ubwenge Eh, No sinzi ku- niba mbashije kugera i- kugera i- ku ngingo ho gakeya yego ariko ako ngako kanteye amatsiko noneho nka kiriya gihe umwana aba arize ni urugero ashaka nk'ikintu agashaka ikintu ariko ntakibone akarira wenda umubyeyi agatinda kumwitaho cyangwa se akanavuga ati rira cyangwa uraza guceceka wenda nawe yifitiye ibyo bibazo Eh, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri haba hari ikintu kirimo kwangirika ku mwana
Eh, iyo bikozwe kabiri kuko hari icyo bita permanence d'orobje mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza bakabyita ku- eh, guhoraho cyangwa se mu kinyarwanda reka tugarukire mu kinyarwanda guhoraho kw'ikintu cyitwa cy- cy'icyo a- iyi afata nk'iki- nk'icyubahiro muri we mu buzima Gu- i- ni ukuvuga ngo wa muntu nanagenda waraba afite cya cyizere ko wa muntu azagaruka iyo yamufashe neza kandi nanagaruka agaruka ameze neza agaruka ari umuntu umuntu halo muranyumva Eh, turakumva ariko ubanza hatangiye kuzamo akantu k'agasaku
Eh, arahise ndimo kujya ahantu hazima kuko ahandi narindi ntabwo byari bimeze neza Eh, nta ki- Mm.
nta kibazo Nuko ariko tu- navuga- turakumva Eh, eh, komeza
yego Bu- kuko ubundi kugira ngo ku- uko umu- uko umuntu ameze Mm.
nu- nu- ni ish- ni ishusho agenda ashyirwamo na mugenzi we ni ishusho agenda abikwamo na mugenzi we noneho wa muntu yanagenda undi akamusigarana nko mu byi- nko mu- mu mashusho nko mu mutwe nkahe nko mu birebere noneho rero wa mwana umwana nawe wa muntu wamugiriye neza wamugiriye eh, nabi bamuhoramo uwamugiriye nabi akabura amwibukira ko atayigeze amwitaho atigeze amuha icyo akeneye akamutera icyo bita attachment insecure ni ukuvuga ngo kumukunda kumubaho bitamutera eh, icyubahiro bitamutera umuwa mutekano navugaga Mm. reka rero noneho noneho eh, komeza
yego wa mutekano iyo ubuze rero muri wa mutwe ya sekiriti ya wa mwana Mm.
iyo bibuze niho hatangira nyine kubaho ibibazo bya patoroje ariko iyo ubimuhereye igihe ukabimuha neza nibwo uba utangiye kumuremera wa mutekano ndetse nibwo uba utangiye kumuremera wa wundi uhoraho azahora yizeye ko aza kuza aribyo bizavamo cya cyizere
Mm. reka noneho rero umwana akure wa mutekano Mm, ak- reka noneho tubivane ku mwana w'uruhinja noneho tubi- a- arakuze atangiye gukina n'abandi atangiye eh, ku- ku- kubana n'abantu ubwo wenda si umwana gusa ariko hari n'abantu eh, bakuru byo kugira ngo icyizere kize gishingira ku zihe ngingo kinyura mu mu bihe byiciro
Eh, em, aho icyizere urumva nyine ko gihera kuri wa muntu hari umuntu ukura nyine ubwo atarigeze akibona Mm, hari umuntu umeze nk'uha- nk'uhangayitse afite icyo bita eh, ikigero giteye imbere cyane cy'umuhangayiko hariho nyine twita angoisse cyangwa anxiety Eh, bi- bikazatuma wa muntu nta ki- nta muntu yizera nta kintu yizera akenshi rero urumva uwo nguwo eh, eh, uwo nguwo deja u- u- u- u- ku- ku ntandaro umubyeyi we eh, cyangwa se umurera abo bita caregiver aba yaramuhemukiye atabishaka cyangwa se abishaka hakaba noneho rero n'undi u- u- uvukana umutekano mukeya cyangwa se uremerwa n'undi wamuhemukiye hari utwo twita twa trauma cyangwa se toroma abana bagenda bahura nazo mu buzima bwa buri munsi iyo bagonganye n'indi nzira y'ubuzima tuvuga wenda nk'abagukinisha ku myanya ndangabitsina cyangwa se abagerageza kugukorera ikintu kibi warabizeraga icyo gihe ku myaka iyo ari yo yose wa muntu yatangiye kumenya ubwenge eh, ikintu kibura ni ukutagirira umuntu n'umwe icyizere urumva hari aho a- akigura ariko hakaba n'undi wagiye iremerwa urukundo umubano rw'ibyiza aka- akakirwa muri sosiyete mu mu bo babamo bigatuma noneho agenda yoroherwa kugira icyizere hakaba rero n'abandi noneho babitozwa ku buryo ba- umuntu amubwira ati abantu bose si beza eh, ari nawe uzaba mwiza cyane kubera ko cyangwa uzana utazanajegezwa n'ibyo bintu kuko wa wundi wabibwiwe neza ko abantu bose ari abantu beza cyangwa uwakiriwe neza mu bwana bwe nyuma yarangiza agahura n'umubi biramushoka kubera ko aba atarigeze ahura nabyo ariko iyo ahuye n'umubwira ati mwana wanjye cyangwa se muvandimwe ni byiza ariko ujye uba witondera ko uyu nguyu cyangwa nawe ujye witondera gukora iki kuko uyu ntabwo abantu bose ari abantu beza n'ibyo ni gahoro gahoro ni uko umuntu agenda amuremera icyizere gahoro gahoro rero no mu myaka hari imyaka n- uwo bitaraka yavuze yi- eh, cyangwa se ba Freud bagenda bavuga bati iyo ugeze muri ya myaka itatu n'ine hariya aho rero ni niho umuntu atangira kugirira ibyago eh, aho u- u- ubona ko bikwiriye ko o, hari umuntu cyangwa bi- byibutswa n'umubyeyi umwe cyangwa babiri ko hari urukundo utagomba koriyanta kuganisha k'uwo umubyeyi muhuje igitsina cyangwa se ku mubyeyi mudahuje igitsina aho ngaho byose bikagenda bigira icyo birema muri kirazira za buri muntu muri icyo kirazira cya- za buri muntu akaba ari naho utangira umuntu watangira ya gahunda ari naho watangirira etape za diporomasi ari naho eh, atangira akavuga ati "Mm, mm, ngiye kujya ngira icyo nubaha nanizere kubera ko uriya muntu niba yarambwiye ko ibi ngibi ari uku biteye ni uku nguku biteye sinzi niba murimo kugenda mu- mu- dukurikirana ubwo Mm.
ibindi ni igihe twaba umuntu yatangiye ishuri agatangira no kumenyeshwa ko hari ibyo ashoboye noneho ubundi bikagera muri cya kigero cy'ubugimbi aribwo nabwo umuntu ahabwa eh, eh, hari ibyo amenyeshwa ko azi cyangwa se atazi cyangwa se akagaragarizwa akagaragaza ko abizi noneho akabigiramo icyizere ariko byose murumva ko byapfiriye hasi wa muntu ahora ajegera eh, ariko iyo bimeze neza nanone bigufasha kugenda ubona n'izindi nzira zisohoka ntu akakutsinze ntikakubabaze kakagutera ahubwo intege zo guhora uzamuka ndavuga ngo icyizere nicyo gishingiyeho ibintu hafi byose bya buzima bw'ubuzima bwa buri muntu ni ukuvuga rero mu yandi magambo uburyo umuntu yagira icyizere cyangwa se yagitakaza ahanini bifitanye isano n'uburere aba yaragize n'ubuzima bwe bwose umuntu ku giti cye n'imikurire ye eh, cyane cyane u- uburyo icyo cyizere kiza ku muntu nta nta gushidikanya ko bifite isano n'uburyo aba yararezwe
Eh, bi- n'uburyo umuntu aba yararezwe numvaho kandi kagera ubu ngubu noneho ngiye gutangira nkoresha inzaro Ah, hari ikintu cyitwa ntuzi icyo bita eh, self self icyo bita self esitime cyangwa se
Kwi- kwigirira icyizere.
self-esteem. ubuzima Mm.
itari icyizere Mm.
iki- umuntu yigirira cyangwa se icyizere umuntu agirira ibyo nabyo bita confiance en soi cyangwa se bitandukanye ku self-esteem na estime de soi ni ibintu bimwe ariko confiance en soi na na ni kwiyizera icyizere Mm.
nta nta bi- bi- bi- bi- biterwa nanone n'ukuntu nyine ya nzira w'ubuzima mbere ha- bagukoreye cyangwa se niba waranyuze muri terapi bakagufasha kongera kugarura icyizere gikwiriye cyangombwa kigu- ki- gifite umuzi gishobora kugenda kikongera kikanagaruka ariko hariho n'aho bihera ko ntacyo umuntu afite eh, bitewe na ya nzira y'ubuzima nk'uko wari ubivuze nk'uko na- nanjye nari nageze nk'ubivugaho ariko hakaba noneho n'undi muntu abakurera bakuremera icyizere kitari cyo eh, cya kindi umuntu akubyinirira ah, ibyiza utazi utanagira akakuremera wa wundi u- utari we nawe bikajya bigutungura ndetse ukagenda nka we ariko ubuzima ntabwo bu- bu- bu- burya buri ubuzima ntibukunda gu- kubi- kubika ubuzima ibyo ari byo byose ubusanga imbere ikorosi rya buri muntu risanga imbere iyo uvugisha ukuri utariremeye undi usa na we utari we hagize icyo uhuriyeho nawe ari uburyo bwo kugira ngo wihishe uhishe bwa bushobozi bukeya ufite se cyangwa za mpungenge ufite muri cya cyizere cyawe gikeya waremewe icyo gihe utangira ku- guhura na wa wundi nanone ndimo kugaruka kuri wa mubyeyi wa- wakuremeye icyizere gikeya ndetse nawe noneho akazafata gahunda yo kujya kuribyinirira akubwira ibintu byiza eh, cyangwa se gukora nk'uko nabo bamukoreye akakubyinira akubwira ibintu byiza ariko akuremera undi utari we hari n'undi rero noneho utarindira ko abyinirirwa n'umubyeyi ahubwo ari we ubyikorera muri cya gihe cya adolescence kubera ko cyangwa se cy'ubugimbe kubera ko abo abo yizeraga eh, bamuciye intege Mm.
hano kubera ko abo yizeraga ba- ba- ba- bamuciye intege bamu Bamuhemukiye.
yabatereye icyizere no yego Mm.
hano Eh, Eh, abo turakumva.
yizeraga batera intege yabaci- yacitse intege mu mu mibanire yabo ndetse eh, abo yizeraga bose ba- ba- ba- eh, ba- ba- ba- bamu- bamugaragarije ikintu kimwe noneho we agahitamo kwiremera undi muri cyo bita muri mu gihe cyo- cyo kwidenti- kwikorera identification kugira ngo azarembe we usa nkawe noneho akiremera undi usa nk'uwo yifuza ariko udasa nk'uko we ateye bya nyabyo aho rero niho nyine icyizere cyawe utangira kugitakaza wagitakaza ugatangira noneho banakuvumbura hagatakara icyizere cyane cyane nk'iyo utangiye kubona ko batangiye kuvumbura iwowe nyawe wowe Mm.
n'ubushobozi buke bwawuhisha ni ibyo Mm, aho turaza kuhagaruka ariko abanywanyi b'ikiganiro muri sanga batangiye kuza ku mirongo ya telefone ari benshi unyemerere duhere ku wa mbere witwa ntare rwiziringa ikaza mu kiganiro muri sanga Ye. murakoze murakoze namwe e, ntare turakumva ariko eh, telefone yawe banza uba uri ahantu hari agasaku ugerageza ushyiremo eh, ijwi kugira ngo umutumirwa kumve neza aho uherereye eh, n'igitekerezo
Eh, murakoze Eh, kamanze nawe bashimira ku mwanya mu mpaye kandi nshimire n'umutumirwa waje kugira ngo badufashe kumva bimwe tubona tutumva neza Mm,
Eh, ndavuga ku bintu by'icyizere kuko icyizere uherereye he ntare we ntabwo nzi iki eh, mozambique Eh, yego komeza
Eh, ibintu by'ibyizere eh, birakomeye cyane kugira ngo kurema icyizere ku muntu kuko ha- hazamo ibintu byinshi Mm.
noneho wenda nko kwizerana kw'abantu kugira ngo abantu babe inshuti cyangwa se nk'uko umaze kubyumva wenda kugira ngo umuntu abe yashaka umufasha cyangwa se ikindi kintu aho ngaho birashoboka ku bitewe n'uko umuntu yitwara n'imikorere ye ariko twagera nko mu bintu bya politiki hari abantu ba- ushobora ku- ku- ku- ku- gukora icyizere kugira ngo abone uko agufatisha sinzi rero aho ngaho ukuntu eh, mwahadusobanurira ikindi mbona ku- ku gutakaza icyizere kuko navu- ndav- navuga ko gu- kugira ngo umuntu agire undi icyizere ni porosesi ndende ni porosesi ndende ariko gutakaza icyizere ni mu kanya k'ubusa Eh, nk'abashakanye ntanga urugero basha- hari igihe bashaka n'abakundanye kandi baragiranye icyizere umwe yanyura iruhande ku ku masezerano icyizere ako kanya kigahita kigenda ku buryo kimera nk'ikirahure kimenetse kongera kugisana bidashoboka ubwo rero mwadusobanurira ukuntu icyizere nyacu umuntu yakimenya cyane cyane mu bigendanye nko kuri zo za politiki bamwe bakerewe bizeye kugira ngo babone uko bafatisha abandi natanga nk'urugero rusesa bagina umupasiteri yamuhaye icyizere kugira ngo babone uko amutwara mu rwanda ibyo byabaye ejo bundi none mwebwe muri politiki ni gute mwamenya umutima koko ufite icyizere nyacyo cyizerwa murakoze urakoze cyane ntare rwiziringa aho ngaho muri mozambique reka twakire na fisiyane tuyishimire kugira ngo umutumirwa aze kubasubiriza hamwe fisiyane tuyishimire ikaze mu kiganiro muri sanga Eh, turakumva fisi uherereye he
Eh, ndi mu rwanda akarere ni gasabo umurenge kimihurura
Mm, ikibazo cyangwa igitekerezo Mm. igitekerezo natanga Mm,
icyizere numva ariyo nsanganyamatsiko ni- nakurikiye neza mm,
Mm. ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri Ni ukuvu- ibyo bintu bibiri biteye gutya hari igihe reka ntange nk'urugero nta kuri ngewe kuko byambayeho nizeye umuntu mu icyizere mm, kuko n'ubundi yarabingaragarizaga ko ibyo ndi bumubwire cyangwa se ibyo anyemereye azabikora mm, ariko na nyuma na nyuma ibyo yankoze yabibonye n'amaso yanjye ni ikinyuranyo cy'ibyo yari yavuze
Hello?
Eh, turakumva
Eh, ni ukuvuga ngo biragoye cyane guha umuntu icyizere ko muri ino minsi ho ni ibindi bindi hari igihe umuntu uhereza umuntu icyizere bikarangira cya cyizere acyangije ndetse ukakimutakariza bitewe n'iki n'uburyo akwigaragarizamo ariko akubeshya
Mm, so ndumva rero ibyo bintu bibiri nashaka kuvuga n'anatanga n'igitekerezo mm,
ikintu ki- ikintu numva nashingiraho mvuga ko binagoye cyane muri ino minsi cyangwa muri ibi bihe nawe ushobora guhereza uwo muntu icyo cyizere cyawe ariko bikarangira agutengushye mu bintu nawe utakekaga ukibaza ati ese uyu ni wa muntu yari narahaye icyizere cyane ndetse ukumva ugiye mu rungabangabo nyine biragucanze nyine so iki- igitekerezo natanga ni uko mbere yo kugira ngo wizere umuntu se cyangwa ugira ute hari ibintu bibiri wakabaye ushingiraho ngira ibi bikurikira yihuse kugira ngo mbe n'abandi umwanya ugomba kumenya icya mbere cye uyu muntu ndeguha icyizere tumaranye igihe kingana iki Eh, kuko nanone bishingira no ku gihe icya kabiri ese uyu muntu ibyo- ibyo mwereka cyangwa ibyo mwemereye arabona ko ko mbye- mbyemeye mbikuye ku mutima ni ibyo nagira ngo mvuge murakoze cyane urakoze cyane fisiyane tuyishimire aho ngaho i kigali mu rwanda dusubire kwa dr gakwaya urabumvise rero abanywanyi eh, ba- b'ikiganiro muri sanga wumvise ntare rwiziringa uri mozambique Eh, reka ngira ngo sinzi aho wifuza guhera niba ari kwa ntare cyangwa kwa tuyishimire
I- bose basaga nk'aho bavuga ko uh, icyizere ko na- ngo bikomeye cyane ngo kuki- kucyu- kukigirira umuntu Eh, mbonye hari aho nasanze ko amagare navuze icyizere cyo cy'umuntu eh, umuntu abanza kwigirira we ubwe kugira ngo abanze kwirema noneho azagere ubwo anakigirira abandi ariko reka noneho tujye kukigirira abandi nabyo nabyo uko bigenda bigenda nk'uko nyine nabivuze gikunda gutakaza ni uko umuntu yagiye ahemukirwa se cyangwa n'uko wenda nawe yabyitwayemo Eh, hariho abantu benshi biturukaho ko bagira icyizere eh, bakagirira icyizere abantu bakabaha icyo twakwita datazi cyangwa se amadone yawe yose ukaba noneho wa wundi akaba yayakoresha atamenyereye kubika ayo madone cyangwa se akaba yayakoresha mu mu- mu mpamvu ze bwite zimufasha Eh, ibyo ngibyo byo biterwa nanone n'uruhande kuko buri wese dukwiriye kujya tureba uruhande rw'undi muntu mu rwe- mu byerekeranye n'icyizere Mm, Eh, bigaterwa n'uko eh, kuko urebye uruhande rw'undi gusa wanakagombye no kureba n'ikosa ryawe nawe n'uruhande rwawe aho ryacitse kugira ngo uhe umuntu icyo cyizere ku Mm.
wundi ku busanzwe nko mu miryango mm, iremera abantu iterekeranye mu miryango myinshi cyane cyane n'umuryango nyarwanda mbere y'uko abakoroni baza waremeraga ikintu gitwa icyizere n'icyubahiro cya muntu mbere mbere bakamuremera uwo mwana bakamuremera kugira icyubahiro ndetse no kutabeshya
komeza no turakumva kutabeshya Mm.
Eh, no kutabeshya no ku noneho bikazatuma mu myaka nka mirongo itatu ahinduka i- inyangamugayo ya nyangamugayo ikazabika amabanga y'abandi ya nyangamugayo ikazafasha abantu ya nyangamugabo iyo ikazafasha abantu kubika cyangwa se gusohora amabanga yabo noneho bakayavuga bakata- batamenetse ari nabyo bi- bisigaye byigwa n'aba- n'abantu bize psychologist cyangwa se psychotherapy Eh, noneho noneho rero Mm.
icyo gihe ni, ni, ni, ni ikosa rikunda kuba iryacu iyo ubwiye nk'umuntu ngo ngo ngo kanaka ngo wowe ngo ndakubwira ibi ndakwizeza ibi ndakwizeza ko nza kugufasha ibi gutya ntibi eh, eh, eh, ndaku- nda- ndagufasha ndakwizeza ibi tuzakorana ibi ngibi bizagenda gutya ndagukunda urankunda biragenda gut- no no no no ntabwo nk'uko uwo mugabo yavugaga ntabwo ibi- ibintu biterwa n'igihe biterwa nawe n'undi nawe n'uko ateye ndetse nawe n'uko wihuse kumuha amakuru ahaza ashobora kuzakoreshwa nk'uko ashaka iwanyu muri amerika murabizi ko mukunda kuvuga abapolisi bakunda kuvuga ngo ibyo ugiye kuvuga bishobora gukurikirwa gukurikizwa mu butegetsi Mm.
ibyo ushobora gukuri- gukora cyangwa se kubwira umuntu bishobora no kuzifashishwa mu gukora mu kuguhemukira cyangwa se kugukorera i- ikibi kijyanye n'icyizere wamugiriye ni ukuvuga ngo rero ngo buri muntu uwo ari we wese yakagombye kumenya ko undi afite uko ateye eh, undi eh, kubika ijambo kubika i- i- icyizere wenda niyo ideyare kuri we ni kutabibika ni iyo ideyare kutagira neza niyo ideyare ndetse ndagira ngo nanavuge ko nk'abo bantu ba- ba- bahemukirwa eh, ntawe wiga guhemuka yarigishijwe kugira neza akenshi ni inzira umuntu aba yaragiye anyuramo y'ubuzima aha rero nibyo nagira ngo mbabwire nti ko ntabwo twahita twihutira kubivuga ko ntituri muri kirinike kugira ngo unamenye n'umuntu wataye icyizere cyangwa se wagiye acyu- acyubaka cyangwa se ufite icyinshi kimurengera kinamuhemukira mu mibanire y'abantu ubu ngubu ugenda ubimenya ah, mu- mumaze igihe kirekire cyane nk'amezi atanu cyangwa atandatu muri mu nzira imuherekeza mu nzira yo kwikorera isesengura ry'ubuzima kugira ngo yubake icyo cyizere yubake icyizere nyacyo kitarengera cyangwa se kitari gikeya eh, ni uko ndumva nagarukira aho ngaho sinzi niba ntabivuze mu magambo ya ya siyanse cyane ariko nagerageje kugira ngo mbivuge eh, mu buryo bu- buganisha aho umuntu aza muri terapi cyangwa se mu buzima bwa buri munsi Eh, ngira ngo ndumva byumvikana um, gusa hari icyo eh, ntare yigeze kuvuga kijyanye n'ibyo abanyapolitike bizeza abantu ah, wenda ki- gifitanye eh, ki- kijyanirana n'ibyo wari uvuze ariko reka tukigarukeho mu kanya tubanze nanone twakire boringo masanga ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, ku mugwa mukuru w'u Burundi
Mm.
yego Eh, komeza
Eh, jewe n'ikibazo mfise mbaza uwo mutumire wacu mwadutumiriye ku ijwi rya amerika Mm.
ikibazo mfise n'ikijyanye n'abakuru b'ibihugu muri rusange cyane cyane ndashimika hano mu karere iwacu mvuze ndomako yego
ugasanga nk'umuntu ataraba umukuru w'igihugu ariyamamaje avuga ko riyatsinda bidoca bigabanuka abantu bakagira ubuzima bwiza Mm.
ariko amaze gutsinda ugaca usanga nimba yatsinze nk'amasarasi yashoboye gutanga igitoro ariko amaze gutsinda kigaca kibura Mm.
nimba yatsinze usanga nk'umuceri w'ikigwa igihumbi ugaca usanga amaze gutsinda ugiye ku bihumbi bitatu cyangwa bine n'urugero gutyo gutyo no ku bindi nagomba kubaza uwo mutumire none uwo muntu naho aba ari umunyepolitiki kandi akaba yaratowe uwo muntu ntaba ari umubeshi ntaba ari umuhemu icyo nagomba kubaza murakoze urakoze cyane boringo masanga dusubire kwa dr gakwaya ndumva ko abatumirwa barimo barakubaza ibibazo mu by'ukuri bisa nk'aho biri mu rwego rwa politiki ariko urasubiza nk'umuganga kuko ndabizi ko uta utari muri politike ndagira ngo ibyo bibazo ubisubize urebeye mu ndorerwamo y'umuganga cyangwa se umuhanga mu bumenyi bwa muntu
barakoze cyane kuko icyo nshaka kugarukaho nyine ni uko aho ngaho umuyobozi w'igihugu cyangwa se umuyobozi wa politiki iyo yiyamamaje yiyamamazanya na sisiteme nini cyane iyo sisiteme nini ashobora kuba wenda wabitera ikibazo cyangwa se nayo ubwayo ibihe igezemo ikaza bikayitera ikibazo iyo yatowe ikaba yakora ikintu birakomeye cyane no kugira ngo ufate nko mu ishyaka rya politike aho ariho hose simvuga mu rwanda cyangwa i burundi cyangwa se n'ahandi ari hose ngo ufate umuntu umwe umugerekeho ko ibyo yemereye abantu bitagenze neza ahangaha uko ni uko ngewe ntekereza noneho reka tugane mu byerekeranye na muntu birakomeye cyane kuko ibintu ukorana n'abandi bantu ntabwo byoroheje kugira ngo umuntu aba yabivuga mu byerekeranye na na konfigurasiyo y'umuntu ndetse n'imikorere ye n'imigenzereze ya muntu twese tuzi abantu baba ari abantu tuzi ko ari abantu b'inyangamugayo ndetse n'ibyo bavuga babikora ariko ugasanga hari aho bigera ntibikorwe ugasanga hari ahantu hagiye habamikwa ibyo urumva ntabwo kugira ngo mbyinjiremo nk'uriya mugabo yavuze ibya wa wundi wa mugabo witwa rusesabagina uko ngo bamuzanye nta sinari nanabizi uko byagenze gusa nabibonye muri televiziyo gusa bijya bigaragara muri televiziyo sinjya bitindaho cyane bifata nk'amakuru yandi kugeza igihe hazaberaho andi ayanyobora ibyo rero urumva nta kintu kuri ngewe ubwanjye ntumva nta nta kintu nabivugaho kundi igikurikiraho rero yaravuze ko yagiriye icyizere umupasiteri niho nari nshatse kuvuga uko byagenze kugira ngo bumvikane simbizi rumva sinzi niba ari n'icyizere sinzi niba
haba hari byagenze kugira ngo bigende kure
ntuzi niba hari ibindi byaba byarabayeho gusa ikiriho ni uko nyine byagenze uko byagenze urumva nta mvuze ikintu ntazi rwose ni mpisemo rwose kuba mbihunga nemera ko umuntu w'umunyapolitiki ibyo umugabo w'ibujumbura niba ari karomba cyangwa moranga w'ibujumbura yavuze by'umuntu we bemera ko imikeri izagabanuka cyangwa se ibintu byarangiza bikiyongera ibyo ngibyo hari igihe uzinduka mu gitondo wiyemeje ko ibintu bizagenda gutya ejo hakaba haje ikindi uri umuyobozi wa politiki simbavugira ndavuga ko habaho ibintu byinshi binyuranye n'uko twese twinjira muri kirinike iyo uvuze kirinike ni ukwiga umuntu umwe ku giti iyo bibaye kupure nabyo tubyita kupure cyangwa se tukabyita sisiteme analize sitemike urumva rero ngewe byaba bigoranye cyane kugira ngo mfate abantu nk'umuntu nk'ishyaka analize imibereho yaryo kandi hari abahanga muri analize politiki naho ku cyizere cyo umuntu usanzwe n'ubundi arakiremerwa akakiremerwa nabi cyangwa akakicirwa icyo dukora twebwe hari ubwo tukivura iyo umuntu akurikije inzira z'ubuzima twifitiye ariko ku byerekeranye n'abanyapolitike n'imiryango ya politike n'amapariti ya politike ibyo murumva ko ni abantu benshi birenze urwego rw'umuntu umwe ushobora kuba yabakorera icyo bita icyo bita terapi cyangwa se akompanyuma cyangwa sedesi umwe
reka sinzi niba ntacyo mbashubije muri makeya mbabwiye ko ibyo bintu birenze urwego ngewe nkoreramo birumvikana kubera ko ni ni icyizere rusange cy'ibintu umuntu aba yavuze we yaba abyemera ku bwe yaba atabyemera wenda naho turaza kuhagaruka h'umuntu ushobora kuvuga ikintu azi neza ko atari cyo ariko mu by'ukuri akumva aracyemera n'ubwo azi neza ko atari cyo niba nabwo bwaba ari uburwayi cyangwa ari ubundi buryo ariko reka twakire eriya kimu nzoyikorera ikaze mu kiganiro muri isanga
turisanga uherereye heri ya kimu
uherereye mu gihugu cya kenya nayirobi
igitekerezo cyangwa ikibazo
ikibazo nyine kuri iye iyo muntu aba afite umuntu bwiwe yanategekanya ibyo azokorera abantu cyangwa byose yokora giti ciwe ariko kubera umuntu iyo yemera ikintu adashobora kugikora ari umwe abo biri kimwe mu- mu gukora uwo mugambi yaterekaniriza abantu ugasanga baramugwanya canke baramucubya kugira izina ziri ugasanga uwo muntu yemereye abantu kuko wewe bamaze kumutora ku giti kiwe baba bafise ko ari bazoyibakorera rero mu gihe abantu babonye atariko arabikora baca bagira rwango canke bagahindura imitima bari bamufise ko nicizeye ariko by'ukuri tutaba tubona yuko ibyo bintu biba bikwiye kuri uwo muntu wewe ku mvu z'uko adashobora kubikora wenyine cyangwa ngo afate ingingo wenyine usanga bigoye abantu rero barashobora gutesha umuntu icyizere abantu bari bamufitiye kubera abo bakorana
Mm. urakoze cya- urakoze cyane kwito uh, elekim nzoyikorera reka twakire na kwitonda jean pierre
urakoze cyane Ni uherereye he jean pierre
Ah, ndi mu rwanda ndi mu karere ka kirehe mu kagari ka nganda komeza ku gitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, icyo navuga ku cyizere ngewe ndongeramo urukundo kuko urukundo ni rwo rutuma ni rwo rukuzanira abantu bakwizera bitewe n'imipango muba mufitanye na gahunda mugirana ukazubahiriza bigahera ko rero abantu bakwizera ariko nubwo nshyizemo urukundo ubona ko mu bantu rusa nk'aho rwashize ahubwo nkabaza uwo mutumirwa nti kuki twakora iki kugira ngo ahubwo urukundo rwongere rugaruke abantu bizerane murakoze cyane urakoze cyane jean pierre dr gakwaya twakora iki kugira ngo icyizere cyiyubake mu bantu
Eh, eh, ikintu cyakorwa mu mu- mu byo twubaka mu bantu ni uko twagerageza kongera kuba eh, aho turi hose kongera kuba ndavuga abarundi abanyarwanda abakongomani tugerageza kuba abo turi twemera ubushobozi bwacu ko hari ubundi bwinshi tuba dufite tukemera ko tutashobora byose eh, ndetse tukabyakira tukabyishingikiriza muri twebwe ndetse tukareba ibyo dushoboye cyane tukabiha ingufu Eh, ibyo byose umuntu ntabyikorera wenyine agenda gahoro gahoro abibona Eh, mm, tuka-
N- ntabwo turimo tukumva sinzi niba umurongo waba ugize ya, ikibazo ubu byari bigoye gake Ah.
Eh.
noneho rero muri muri muri icyo gihe a- abantu iyo batangiye kugira kuremerana k'umuntu ku- kugira icyizere eh, bit- kugira urundi icyizere cyangwa gutanga uburyo bushobora umuntu akugira icyizere ntutungure abandi mu byerekeranye n'imi- n'imyizerere yabo kuri wowe icyo gihe umuntu ashobora kugera ndetse akanakuganishaho rwa rukundo mukagira ibyo muhuza noneho mwagira ibyo muhuza nawe akaguseseza kuri we Eh, yamara kuguseseza muri we akakubona nk'umuntu ufite icyo bita deperesesi ko wa wundi ubeshya ntabwo abantu bamwubahiriye bamugirira icyizere wa wundi wambura ntabwo abantu bamugirira icyizere kandi ashobora no kwambura kubera ko abandi babimuteye ni ukuvuga ngo mu cyo bita eh, za nzungano zigize icyo bita personalite yacu dukwiriye kuremamo n'ikindi kintu eh, cyo kongera kugaruka kuri twebwe gu- gukorera gukorera umuryango wawe urimo kuzamuka uvuga uti ese yewe nkanjye utemera ko ndu- ndi ibi ngibi nkahora n- mbesha abandi ko ndi indege iguruka kandi ndi umuntu ibi ni ibintu Eh, yewe utemera ko nashoboye iki kintu nkahora nkemeza abantu kandi bakimpa ngo nyibakorere kikabananira ibyo ngibyo bizagera gute ndetse noneho hakazamo n'akandi kantu ko kutabasha gusaba imbabazi ku cyo wa- uwo wahemukiye uwo wari wakugira icyizere kugira ngo wa muntu noneho nawe abashe kuguha za mbabazi akukure muri lisite noire iba mu cyerekeranye n'akabinde tugira muri twebwe kabika ibituramo byose bi- ndetse kagahora iteka ryose n'iyo umuntu yakora ipokirizi yaba mu giporomate ku rwego rwo hejuru nta kabindi kacu kagahora kakubita ati umuntu ukuri imbere ni ni- ni ikibazo cya muntu uwo muntu arabeshye ibyo agiye kukubwira ugasanga kakubyinishije wicaranye n'umuntu ugasanga urasa nk'aho umuhunga kubera ko hari uwo yahemukiye wumvise cyangwa se yagize gute ni ukuvuga ngo rero bi- bi- akenshi bigomba guturuka kuri twese tukongera tukarema bwa bunyangamugayo mu rwego rwa rwa korekitivu sinzi mu rwego rw'icyo bita eh, mu- mu rusange mu- mu- mu bantu benshi noneho kuri Icyo- wowe u- wumva ah, imvugo nko kuvuga ngo icyizere kiraza igiteme zari zikwiriye guhinduka
ngo icyizere kiraza igiteme wo ni umugani w'ikinyarwanda
ntabwo numvise kivuga icyizere kiraza amasinde eee kiraza amasinde si
ntibyagakwiye ahubwo kubaho icyizere cyaraza amasinde kuko umuntu mwakoze ubucuti umuntu washimye ubunyangamugayo bwe yagakwiriye guhora iteka ryose arwanira kuri ubwo bunyangamugayo agakora ku buryo ahinduka umuntu ugukorera ibizima ndetse urukundo rugenda ruhekeranye iteka ryose n'icyizere iyo ufite uyu muntu ku cyizere ariko iyo umuhemutiye kuri cya cyizere ugahinduka ukaza ugize intama kandi urikirura cya cyizere kiratandukana ndetse bigahirikirana n'urwango ni imwe muri za emosiyo zikunda kugira ndetse zigeraho zikazahindukana santima zibabaje zimara igihe zigenda zigahinduka ikidongi kiri muri wowe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi umutumirwa wacu ni dr albert gakwaya umuhanga mu bumenyi bwa muntu turaganira ku cyizere marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane albert ndamusuhuje cyane
muraho neza
yego mperereye i kigali rero hano kibagabaga ndagira ngo mbaze ikibazo ariko niba kirazamo n'inyunganizi cyangwa igitekerezo simbizi iyo tuvuze icyizere hari ukugirirwa icyizere wowe ubwawe hari ukugira icyizere wowe ubwawe hakabamo no kubitakaza byose ukaba uri mu gihe wowe ubwawe utakigirira icyizere hakaba uri mu gihe utakigirirwa icyizere hari undi ushobora kugirirwa icyizere kubera uko ugaragara inyuma fizikari uko usa uko wambara uko ugenda indeshyo ibyo bigatuma abantu bakugirira icyizere hakaba n'ubwo isura yawe ishobora gutuma abantu batakugirira icyizere ese kugirirwa icyizere cyangwa kugira icyizere hari aho byaba bihurira n'amarangamutima aba mu muntu cyangwa se uburwayi ndabyita uburwayi bwo mu mutwe bwakenera abapisikologe bo kuganirizwa kuko nk'ubu ngubu wenda naguha urugero muri iyi minsi iteye imbere muri ikoranabuhanga hari n'abiyitirira ngo imana yavuze biyita abakozi b'imana bigatuma nkange maseri waza ukambwira ngo imana iragutumye ibyo niba bikureba nta muntu ushobora kuzambwira ngo imana yamumvuzeho ibindi ngo mwumve ubwo icyizere cy'abo bantu namaze kugitakaza byararangiye hakaba kugira icyizere kubera ko umuntu hari diri mwakoranye ntaguhemukire uwo muntu ukaba wakomeza kumugirira icyizere hakaba ubwo ko umutakarije icyizere kubera ko yaguhemukiye n'ibyo bintu byose uko bigera muri bitanu hari ubwo umuntu ashobora gutakaza icyizere kubera ubwenge cyangwa se ikibazo cy'imitekerereze afite hari ugutakaza icyizere ushobora kubamo uburwayi ese hari ugutakariza kwitakariza icyizere wowe ubwawe nta kibazo ufite ariko kubera ko abantu bagufata bitewe n'isura yawe uko usa n'uko ugaragara wabona abantu baguca amazi nawe ukumva ko nta kintu cyo nawe ukitakariza icyizere ibyo bintu mubihuza mute
arakumva
ya urakoze cyane marcel marcel ni umuhanga cyane numva ahubwo akwiriye kujya atwungana niba tutanakorana kuko kuko ukuntu ubivuze ubivuze neza ugarutse muri za sesitime ugarutse muri za atacimenti za voribe ugarutse muri za na merensi woti ugarutse muri mu buryo bita uburyo bugayitse bwo kwiremera undi kurema uwo bita fo selifu ni umuntu utari selifu nyawe nyawe nyawe nkawe hakaba n'undi bita objekiti selifu nanone undi muntu ukoresha kugira ngo abantu bakugirire icyizere kwambara neza kugira gute no kuvuga ibintu byiza no kwitwaza rimwe na rimwe ijambo ry'imana ku buryo bubabaje ukarikoresha nabi ukarikoresha wishyiramo nawe kandi ubundi ijambo rimaze imyaka ibihumbi bibiri wowe nta hantu wari uri muri ibyo bitekerezo kereka wenda mu bitekerezo byo waturemye ni ukuvuga ngo aho rero niho umuntu usanga bikomeye cyane kugira ngo ubone wa muntu wihaye umwambaro runaka kugira ngo ugaragare gutya agirirwe n'icyizere runaka aho ngaho iyo bamuvumbuye urabizi uko bigenda ntibamwitera icyizere gusa baranamwanga ndetse n'igisa nawe kigatangira guhinduka porototipe y'icy'umuntu azajya avuga ati ariko umuntu umeze kuriya maze kubamenya umuntu umeze witwara kuriya akenshi aba afite icyo arimo guhica ibyo numva akenshi ibyo ngibyo rwose nibyo bisigaye ku buryo bubabaje nibyo bisigaye bigaragara cyane bigaragara cyane cyane nk'umuntu witwa karen uruneye ni umudagekazi wabaye muri amerika waje guhinduka ujya ari umupikiyatere neurologe arangije ahimba sikanarize ye y'igihe kirekire yitabye ibyo bita debeziyoni vorotike harimo nyine uku kwiremera undi muntu kugira ngo kubera ko ufite ubumuga wagiye uremanwa kubera ko akunda abantu bakakubwira bati ntuzi imibare ntugize gutya kandi wenda hari uwakubwira ati imibare ndayanga ukagenda ubigira ukabishyira mu byo wemera n'ibyo unakunda noneho bya bindi bikazagenda bikahinduka nk'uku nguku kandi wenda iwanyu hafi ya bose bari bayizi noneho warangiza ukagera ukitura ahantu ukazasanga uragenda uganiriza abantu ko iyo mibare si ngombwa no mu buzima gufata mu mutwe ntacyo bimaze ngo abantu bafata mu mutwe ngo babare abasazi kandi tuzi neza ko ubwonko ikigaragaza ko umuntu azi ubwenge no muri intelligence ari ukumenya ubwenge ari ugufata mu mutwe byinshi uzakoresha mu buzima uzakoresha muri iyo siyansi ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo ngenganishe ku cyerekeranye n'ukuntu ukwiremera undi ari byo uwo nguwo kare none yagiye avuga aribyo bita bezweni politiki ari bwa buryo bushaka kwifuza ibigufasha muri ako kanya ariko bikuganisha mu ndwara zo mu mutwe ni aho ngaho tugenda duhera noneho cyangwa se ugasanga nk'umuntu yaziremye ubwoba muri we kubera ko yagiye ahemukirwa mu nzira y'ubuzima aribyo nyine bya bindi byo gutakariza icyizere umuntu bya bindi byo kubona mu hagiye kuza hakurikiraho uri muri icyo gihe muri ikitinonge hagiye guhita haba ingorane umuntu ugasanga harimo kwiyakitiva aka porogaramu kaza buri munota nk'aka kantu ko kuri radari uko uhise warengeje iminota bakwemereye igahita igucanaho cyangwa ukajya buri munota hiyakitiva akantu k'akaradari kagucanira kakwereka ko hagiye kuba dande oru nta dande ihari n'aho ngaho hari aho ibyo rero byose ni ukuvuga ngo nk'uko wabivugaga icyo cyizere watakaje wiburiye waburiwe cyangwa se cyatumye uburira abandi icyizere gihora kirema kikagutera impungenge yo kuzongera kukibura bikagutera ingorane zishobora kuzatuma rimwe na rimwe usabwa kujya nyine mu bagufasha cyangwa se mu bagufashisha imiti bakoze
reka twakire bernard muganza bernard ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
yewe ni bernard nkaba ndi muri congo hano igoma none ku gitekerezo cyane ndi kubona ahangaha umuntu atangira kugirirwa icyizere nk'igihe akora imirimo myiza ugomba kugenda ugafata ideni ahantu ku muntu ngo ukamwishyura none ndetse ukamwishyura wasubiraho ukongera ugafata ideni ukaryishyura umuntu aho ngaho atangira kugira icyizere ati uyu muntu ni umuntu mwiza ni umuntu ufite umutima mwiza kuburyo umuntu yajya amwindika kubera ko yishyuraga ariko umuntu rero kugira ngo atakaze icyizere burya gutakaza icyizere nibyo bintu bibi bya nyuma kugira ngo bisubireho biragoye nimba umuntu uzi ko ufite abantu bakubwiriye icyizere ukaba ugerera mu nzira nziza iyo usubiriye inyuma rero ugatakaza icyizere uba wagiye hanyuma habi cyane tena kugaruka biragoye urakoze cyane kuko ugomba kugenda ugomba kugenda waba ufite nk'ayo mafaranga wenda urishyura gurishyura ariko igihe ugize gakeya wenda ubuno tuvuge ufashe nk'amafaranga nk'ibihumbi icumi bakabikwindika ejo ukabyishyura ariko ejo wakongera wenda kubera bamaze kugira icyizere ugafata nk'ibihumbi makumyabiri ariko hejuru y'uko yakwizeye akayaguha nyuma rero ugiye ukahera uko niko gutakaza icyizere rero ntabwo nakongera kugira icyizere byagenda buhoro buhoro biri gushira kandi nta cyizere umuntu yakongera kugirira umuntu nta niyo mpamvu njyewe nagira inama ngo nimba uri umuntu ugirirwa icyizere ihagarareho uhagarare ku cyizere cyawe tugatakaza icyizere nimba ugendera mu kuri ntuzifuze kugira ngo wumve wagerageza n'ibintu by'abandi ntabwo ugire uburiganya mbega ibyo bintu ni bibi cyane kugira ngo utakaze icyizere urakoze cyane bernard muganza aho ngaho igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo reka twakire vincent habonimana
mwiriwe neza mwiriweho aho uherereye cyangwa n'igitekerezo
ntereye gucumbura mu burundi hanyuma ikintu nasigaye menshi bijyanye n'icyizere
gerageza kwegera gerageza kwegera telefone kuko ntabwo tukumva neza
icyo ndavuga ni kuri bimwe ino si igihe turiko turavuga ko uno munsi ija- ijanye n'icizere kugira icizere umuntu ashaka kukigirirwa
Mm, komeza
Eh, mbega none ko tubona abantu bose bakunda kwizera abantu kenshi usanga bahemukiwe umuntu yoca abaho yoca abaho gute yoca abaho ata muntu n'umwe yizera nk'uko bahora bavuga ati nta muntu wo kwizera wo kwizerwa n'umwe ku isi Eh, mbega none umuntu yoba yarabayeho muri ubwo buryo bwo guhemukira abandi mu- mu byo akora ugasanga nta muntu n'umwe akimwizeye hari umuti uwo muti yohava agira ati ibyo kugira abantu basubire kunyizera ni ukwifata ukuwunye murakoze cyane urakoze vincent umutumirwa arakumva
ya reka mpere kuri bernard bernard avuze ikintu eh, biriya bintu byiza cyane ariko ndagira ngo nkoreshe urwenya eh, mbere byari byangoye cyane kubera ko abona ibindi hari ibintu byavugaga ariko eh, bernard avuze ibintu byiza abantu barahemukirana hariho abantu baba barabigize gahunda hariho abantu bara- baba barabitojwe harimo ndetse n'abantu bakora uko bashoboye bagati- bagaterwa icyizere kubera nanone eh, u- inzira baba barimo kuganamo baba baragiye banyuramo zibigisha ibintu bitabafasha kuza- kuzakomeza kugirirwa icyizere kuko nabo ubwabo nyine wa mugani ntibaba bakigiriye reka nkubwire hari nk'igihe ushobora kwizera ko umuntu uzanye iwawe mu rugo azi- agiye kugufasha mu mirimo yo mu rugo cyangwa se muri mu- imwe mu ngano cyangwa se ahandi hantu mu mu nzira y'ubuzima ashobora kuba azi gukora ikintu tuvuga wenda nk'umuntu nkanjye nk'ubu mbwiye ngo ngo ngo ngo ngo unyizeye wingiriye icyizere gikomeye uti twaguze inkoko hariya harimo isafuriya n'icyuma uze kuyibaga waba wibeshye ntushobora kuburara kuko sinzi ko sindabaga na rimwe inkoko eh, nta n'ikindi kintu ndabaga kibaho ki- ngo nyite um- umutwe ngibuze ubuzima eh, n'isamake yewe yapfuye sin- sindabigerageza icyo gihe rero kuntera icyizere bitewe n'inzara wazanye byaba rwose ako kanya ndagira ngo numvikanishe ko hari aho umuntu mu bihe byoroheje ikintu utatojwe rimwe na rimwe utabasha kugikora kuko wenda mbahe n'urundi rugero nigeze kwizeza kwizera umwana arambwira ngo azi guteka nawe yaraje arambesheje igikoma arambwira ati nzi guteka tumuha ibitoki n'imiceri aragenda abitekera mu nkono imwe ubundi aratogosa birashya bihira rimwe twasanze ari amazi dutaha dufite inzara eh, icyo gihe ubwo ni urugero ndimo gutanga rwo kugira ngo ubuntu ikintu cyerekeranye n'icyizere biroroshye cyane kuyitakaza bitewe na none n'uko umuntu yabigiye akubwiye sinzi Eh, ku byerekeranye na bernard n'uyu mugabo nanone w'i burundi nibyo abantu bose koko bahora bavuga ko baterewe icyizere cyane cyane abakunda ku- ku- gutuma abandi nabo babatera icyizere biroroshye cyane ko wakwigomwa guhemuka cyangwa se gutanga isura itari yo kugira ngo ukemera ukanyura mu nzira ibabaje igira ah, i- i- yo kugira ngo wakire uriwe nyawe bam- bazafata nk'uko biri kugira ngo ureme icyizere mu bandi niyo waba warahemutse ukanababwira kwa kundi nyine nk'uko abandi ubabwira uti mbabarire hari inzira hari ibintu nari naratojwe nari naramenye ko ari nko- nkabyo bu- bunyamugi ari bwo kubaho nkaba nagerageza ah, kubikoresha narabikoze harabona hemukiye kandi koko ngiye kubiba ariko nawe ukemera koko kumvikana nawe ubwawe ko ibyo bintu ugiye kubireka noneho abantu bakongera bakatangira kukuremamo cya cyizere nibukiranye na buri muntu uwo ari we wese ko mu buzima bwa buri munsi duhora twiga icyo wabonaga nabi ukabona gihindura ikintu cyiza ndumva ari aho nagarukira Mm, reka twakire eric ikaza mu kiganiro muri isanga
Mm, murakoze murakoze cyane
Eh, komeza igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, nge icyo nashakaga gutangaho igitekerezo ki- ku kintu bijyanye n'icyizere cyangwa se gutererwa icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ikibazo gikomeye cyane ngira ngo ni nayo mpamvu ubwanyu muba mwashyizeho iyi topiki kubera yuko ni ikintu kigize abantu barahemukirwa ijoro n'amanywa ku bandi kubera yuko umuntu aricara akabona ko abantu bose ari kimwe yamara kubona ko ari kimwe akabaha akazi cyangwa se bakagirana ibindi bintu bibahuje mu bijyanye n'amafaranga cyangwa n'imibereho rusange ariko umuntu nyine akaza akaza kugira ikibazo kivuga ngo kubera iki wa muntu yampindutse kubera iki uyu muntu yabonye yanyeretse imaje nge ntatekerezaga ugasanga havuyemo ibibazo nyuma bituma abantu batumvikana bigatuma abantu rimwe na rimwe baba abagome abandi kamere ikabyuka ibintu nk'ibyo ntabwo ni- ni ni ikintu cyo kwitondera cyane kuko kandi kiranababaje cyane ni nayo mpamvu isi uyu munsi ubona igenda yangirika cyangwa se ukabona hariho ibibazo byinshi cyane bituruka bituruka kuri iyo myifatire yo kuba umuntu yagaragaje uko atari abantu bakamwibeshyaho ugasanga yagize abanyamahanga rero cyangwa se nk'abazungu uko nabibonye bo usanga yizera buri muntu ariko iyo umukoreye akantu gatoya ukamubeshya ukamubeshya akantu gatoya ahita abona ko ahita bigira ibintu binini agahita anaguhagarika imibereho kuko abatunguwe ntabwo yibaza impamvu uhindutse umweretse wamubeshyaga ibyo byose ni ibintu bigenda bituruka nkaba njye ku bwanjye numva yuko n'ubundi abantu bashobora kuba baba bo bagomba kuba bari bo nibyo isi uyu munsi ishobora kuba yatungana ariko igihe yubakiye ku kinyoma cyangwa se yubakiye ku bijyanye no kuba abantu bibeshya ku bandi ntabwo isi uyu munsi ushobora kuba yagira aho igana hatarimo icyizere cyangwa se hatarimo kugaragaza imaje nziza ndumva rero icyo ngicyo ushobora kuba navuga muri rusange urakoze cyane mark turagenda tugana ku musozo iki ngira ngo nicyo kibazo cya nyuma cy'ikiganiro nifuzaga kubaza dr gakwaya abantu baravuga cyane ku kintu cyo guhemukirwa ese birashoboka ko umuntu usezeranya nk'ikintu abandi abizi neza ko ababeshya yaba abyemera uko nguko yumva ko aribwo buzima barya bakunze kwita abisikoro cyangwa se ababeshyi buriya ni uburwayi aba afite cyangwa ni uburyo aba akoresha mu buzima busanzwe bwe ariko ameze birashoboka ko bwaba ari uburwayi kubeshya abantu ubizi neza ko ubabeshya
ugize neza ni uburwayi rwose hari igihe buba ari uburwayi hari n'igihe ari nako wagiye uremerwa nyine wowe wowe nyawe uri we cyangwa se wowe nyawe wa kabiri cyangwa se wowe nyawe wa gatatu ukora mu bantu hakaba ndetse n'ibindi bigenda bibaho bitewe n'inshuti mugendana zikagutoza ibyo bintu ukaza kugeraho ukabona ni ibintu byoroheje kandi bifasha abo bandi ariko nk'uko uwo mugabo witwa mark arangije abivuga atanze urugero rw'abazungu nta rwose abazungu uko babigenza ni koko ndabizi n'ahandi hantu henshi umuntu uko umwiyeretse abigira ibintu bikomeye si uko bigira ibintu bikomeye ntabwo abigira ibintu bikomeye ahubwo akwereka ko ibyo bintu bo batakibibamo kuko nabo barabeshye barabeshyanye barahemukiraniye barateraniye ndetse na n'ubu harimo bake bakiterana ariko baba bazwi ku musozi baba bazwi muri sosiyete baba bazwi abo bita abagizi ba nabi cyangwa se abagizi noneho rero natwe umuryango wacu nyarwanda kugira ngo dutere imbere kuko turimo gutera imbere mu bintu byinshi leta irimo kudufasha abarundi nabo ni ubwa hepfo hepfo hose abanyarwanda n'abarundi n'abakongore abumva ururimi ndizera ko uko twari turi mu bihe byashize atari ko ubu ngubu tumeze aho turi noneho by'umwihariko nk'ubu ngubu uri mu rwanda ndabona ko aho tugeze dukwiriye noneho guhindura mayiniteti kuko ibi bintu byo gutakaza icyizere yari n'ikiganiro cyiza ngushimira cyane ko wabazanye biri no mu uhura n'abantu urugo rugendana abantu bameze bambaye amakoti ariko ukabona cyangwa se imyenda y'ubukwe cyangwa se iki ariko ubonamo akavumbi karimo indani kubera ukuntu baba bigaraguranye kubera ukuntu babeshanye banyuranye hirya umwe yavumbuye undi ku byerekeranye n'icyizere gike yamuteye ndetse umwe yazindutse undi kubera kumutera icyizere kubera ibyo yamwemereye gutyo gutyo ugasanga hafi ya bose byagiye bigenda gutyo ariko ku rundi ruhande ukabona harimo n'abakeya bakimerewe neza bakemera za bareri zo kwakira abo bari nk'uko uwo mugabo avuga nk'uko nawe yigeze kubivuga ndetse n'abo babivugaga rero nkibwira ko tumaze kuba benshi bagaya imikorere igayitse imikorere itesha icyizere buri muntu wese nawe yazajya aharanira kudaterwa icyizere n'umubare munini w'abantu nk'uko abandi bagiye babirema rero abarwaye bo bakajya abo byahindutse uburwayi abo byahindutse ingeso abo byahindutse karande bitewe n'amakombisiyoni n'uko bagiye babibamenyesha bakaba bajya mu bapsikologi cyangwa se mu bapsikoterapewete cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye hagenda habaremera indi nzira ibona ibintu kundi ibakuramo ipfunwe n'isoni bafite kuko bari bahoraga bahisha ndetse bakora ndetse no kwifuza ibirengeje umurenge dr albert gakwaya umwanya ntutubaniye reka tugushimire cyane ko waje hano ku ijwi ry'amerika kudufasha kuri iyi nsanganyamatsiko nshimira namwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika twari kumwe mu kiganiro muri sanga abo tudashoboye guhamagara tubiseguyeho buriya naho ubutaha kuri mikoro mwari kumwe na jeff mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese